raadiyoo Nuuraan Hudaati. Raadiyoon Nuuraan Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuraan Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuraan Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo seennee jirra sagantaa guyyaa har'aa keessatti akkuma adeeffanne qophii jaarmee bultii islaamaa isiniif dhiheessina murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan Sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjinaa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن أقفتو تها تلفزيونين الهدادة بك جرتن دكيسة ربين خيري كيسة إسنا جراجز يجارة كما سكنتا كينيا سكنتا ددت جاللا إيانو تكفادا لكم سقل ميد بسدي تي تي في بسدي جهاتمي أفر Waan jettu duuba obboleettiin teenya takka abbaan kiyya gaafa an ijoolleedha nama bareedaa nama gaarii nama haalli isaa namatti tolu ture boodarra ammoo haalli isaa ni jirjiirame farshoo dhugaa maallaqa waan qabu farshootti fixaa waan silaa namni jaartiin guddifatu waan ilmaan hin guddifatu waan jaartiin sossobatan duuba ilmoon tun ilmoo abbarraa hiraarte namni gariin jaarsarraa hiraara. Namni gariin ilma ofii dhalirraa hiraara yookaan rakkata. Namni gariin akka dhageessan kana abbarraa rakkata. Waan jedhan duuba yoo sooqiddi baate yoo wanni biraa hammaatte mi'aawuu dhabde bushooyte hadhooyte sooqiddaan mi'eeysan nyaata tokko jechuudha. Yoo sooqiddummaan kun hadhaawe sooqidda kana maaliif mi'eeysan? Mayyus lixuu almilxa idha almilxu fasad nama dhiba dubbiin. Abbaan Haati manaatilleen isaan bultu. Ilmaan isaatilleen isaan bultu. Hoogganaa gandaa, mataa gandaa, bulchaa gandaa ka diiniif dinagdee keessatti itti hidhatan. Ka amala gaarii keessatti itti hidhatanii nama guddisuufiif yoo akkana hammaate ilmaan tana maaluma tolcha. Illaa raaxmatu Rabbi lacaalamiin homaan jiran jechuun ijoollee tanaaf raaxmata Rabbi alamtootaa malee. Raaxmata sanirraayi. har'a ilmoon tun abbaa ofii san waan inni hojjetu san dalagaa fokkattuu ta'utti beekte balaaleffatte haala abbaa isiidhaa fokkinatti ilaalte gaafiif dhiyeessuun fuuldurattis haa oofu jenna obboleessi teenya abbaa keettillee rabbi si haa qajeelchu. Duba waan jettu an akka hundattuu amma tattaaffadhee gara biyya alaa baheetiin hin gargaara obboleeyyan kiyyaa fi warra kiyyan hin gargaara abbaa kiyya ammoo yeroo inni dhukkubsate qofa gargaaraa dubbiin tun akkamii sirrii dalayde. Yoo ati maallaqa kan itti ergitu taate inni fulaa yookaan balbala farshootiin dhaqata. Sanirraa ati isa gabaabsuuf haga humna keetiitiin akki amma dalayde kun siif akka sirri akka bareeda siin jenna itti fufi. Amma obboleeyyan ofittiin ergitii nattiin ergitu jedheeti abbaan kiyya lolaa alaan alaa namatti na haasawa. Haa haasawu rakkoon qabu sun. Haaluma jirtu kanarratti itti fufi. Wala tacaawanuu cala al-ismi wal-cudwaan macaasiyaa irratti waliin gargaarinaa jea rabbiin. Tolturra wal gargaaraa jea. Cubbuu irratti waliin gargaarinaa jea. Kanaaf. Cubburratti hin gargaartu. Macaasiyaarratti hin gargaartu. Wannati godhuu qabdu akkuma san isaa dhukkubsatee gargaaruun bareeda. Ammoo ni kayallee isaatu na hidhee akkamiin taha. Ni kama saniin jiraatu jira. Inni hin salaatu. Namni salaanne ni keenyi isaa hin jiru beek. Ni keenyi isaa hin jiru. Obboleeyyan kee ni kaasii haa godhani. Hareetti. Obboleeyyan kee hareetti. Ni kaasii haa godhani. Abbaan kee gartee yoo obboleeyyan kee kan salaatan taate kan ibaada qabatan taate jechuudha. Abbaan kee eegan salaanne man, man taraka salaata faqad kafara nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam namni salaata dhiise kafre jedhe farshoon tun waan jedhaniin ummahaatu alkabaa'ir haadha macasiyaa gurguddoo hundaati macasiyaa gurguddoodhaaf ayyoon haati isi ta hunda macasiyaa uf jalatti qabattee bobbaastu jechuu farshoo dhugnaan hanni isaa laafata farshoo dhugnaan nama ajjeesuun isaa laafata farshoo dhugnaan zinaan isaa laafata farshoo dhugnaan kijibuun sakkabuun sagaggaalummaa hedduu seenuu danda'a namni jechuudha. Kanaaf farshoon ummahaatul kabaa'ir haadha macaasiyaa gurguddooti jedhaniin waan hamtuudhaan mokkorame jechuudha. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رجس من عمل الشيطان فرشون وجي شيطاني اتنما ببا سراج لم تجوقوا فرشون اوكي أكا دنيا ساتي في اللي فايدان قبنه أكا آكرا ساتي في اللي فايدان قبنه شيطان تجني بيكا كناف إلما نما قمسيتي بباسا namni farshoo dhuge warra abaarsi rasuula irratti bu'e lacana alkhamra washaaribaha wasaaqiha waxaamilaha walmaxmuulata ilayhi wabaa'icaha wamushtariiha waaakila samaniha kana jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam farshoos abaare isa farshoo dhugu abaare ka farshoo obaasu ka farshoo baatu ka baatanii itti geeysan ka gurguru ka bitaniif ka mallaqasanii nyaatu hundinuu abaaramu karaa meeqaan namni farshoodhaa gartee karaa meeqaan farshoon tun gartee fokkiin akka isiin qabdu hadiisni ibsa jechuudha. Kanaaf abbaa kee rabbi sanirra hatiisu ati nikaa kee hariyoon fadhu yeroo sa'utiin kun si gaherraa jaarsa keetii walitti dabalamuu dhaabi gaafa gadaameessaan kee qulqullaa'e dhiigni sitti dhufee gadaameessaan kee qulqullaa'e booda nikaa si haa godhu obboleessi kee jechuudha. Rabbi si haa farajuu jenna obboleetti teenya. Dhaddacha jaalalaa yennoo lammaffaadhaa lakkoofsa galmee dhibba saddeetii fi shantama. Akkana jedha duuba obboleessi keenya. Intala takka qilleensa irraa wal jaalanne gaafii jaalalaa dhiyeessee fi ja'a. Mee xiqqoo obsi naan jette. Nin obse. Amata lama hanga amata lama akkasumatti gartee haasawuma qilleensaa kana itti fufnee amata lama booda hayyee jechuun haa deebiste akkasitti manguddoo ergadhee akkasitti wal fuune amma waa hedduu gaafii dhiyeessee fi dubrummaa qabda jedhee dhiyeessee fi eenaan jette ammoo gaafa walitti dabalamnu waan ajaa'ibaan naqunname mucayyoon dubrummaan qabdu je hin qabdu ati kunoos hin qabduu miti jennaan lakkii ani waan na tuqe ani waa takka qulqulliidhaan wanni takka tanatu ixen jirtu annin qabatte uf beeka naan jetteeyya. Yeroo kana qorannoo itti fufee osoo qoradhu osoo qoradhu akkasitti oduu isiidha argadhe intalli ilmoo takka deessee ilmoo gartee biyyatti dhiistee biyyaa baate naan jedhani. Kanaafuu anamma gartee isii tana hiikuun barbaadaa jedha duuba. Le'annahu jiruu kijibaa jiraachuu hin fedhu. Maaf akkana nagoota jedhee gaafadhee jennaan lakki sin jaaladhaa waan sin jaaladhuufi maal akka iyyuu jennaan sin jaaladhaa waan si jaaladhuuf akka tana hiiktuun feene tanaafi duuba an si hiikaa si hiiku fedha jennaan lakkiin ani kenni naan jettee na itti horwaatu jirtiyya ana ammoo hojii jiraachuu hin fedhu jedha warra keettitti illee gartee si hima jennaan lakki warratti nan himini yoo hiikte akkanuma na hiiki jetti waywaacha jirti jechuudha salphinni duuba akka kana jira salphina irraan salphinni biraa ammallee dabalame salphina gubnummaadha. salphina kijibni irraan dabalamudha. Namni yeroo amantaa fixate wahuma gartee sharriin tun tajurru bacduhaa bacdaa jedhan sharriin gariin isii garii harkifti. San qofaami akkasumatti deemee waan biraatillee harkise kijibni kunillee waan biraa deemee harkise jechuudha. Namni rabbi sodaannee deemee deemee nama kanaan adda bahurra falfalatti dalagee uf jalatti yoo qabe hoo jedhee gara biraa tarkaanfatuuf atu mala. Nacuudhu billaah min alkhudlaan. Dura dhugaa rabbitu jaalata. Yaa ayyuha alladhiina aamanuu wakuunuu maca saadiqiin. warra dhugaa dubbatu waliin ta'a. Fa'inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi. Dhugaa dubbatuun toltutti nama geessa. Toltuun ammoo yahdi ilal janna. Gama jannata nama geessiti jedha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Namni jannata dhaqu fedhe dhugaa dubbatu. Dhugaa dubbatanii bakka namatti dhiite buluu wayyaa jedha uummanni keenyas. Tawba qulqullii ta'uu battee rabbii ofiitirra yoo of keeyse lallahu afrahu bitawbati cabdihi jedhe bara. Rabbiin tawbaa gabrichaatiif ni gammada. gabrichi ogummaa asii dalagee gama rabbi ta'uu baatiibu rabbi hedduu gammada. Maalirra gammada jennaan nama gaalli lafa raaree wotara diriiraa keeysatti meeshaa isaa fudhattee jalaa badde bikka inni nama arguun dandeenyetti bikka manni hin jirretti bikka wanni takka hin jirretti garaa muratee osoo manni taa'utti jiru ka gaalli sun dhuftee irra dhaabbatte. Ol utaalee gammachuurraa yaa rabbi jee ati gabricha kiyya rabbii keeti ka jee afaan wal dhawee gammachuurraa jechuudha. yaa rabbii ani gabricha keeti ati rabbii kiyya bikka silaa jiru nama gammachurraa afaan wal dha'isan sanirra rabbiin gammada tuuba gabricha isaatiif. Kanaafu warri sagaggaalummaa waan hamtuu gumna kana dalage yoo ta'u batee qulqullaa'ee gama rabbitti achi uf kenne man kaana lillahi kaana allahu lahu nama rabbiif ta'e rabbi illeen isaaf taha hin dhabu jechuudha rahmata rabbii man dhabne izni rabbiitiin yoo ammoo badii dalagan irratti ta'uu baanis kan jirre ta'e lammatas deebi'anii kijiba biroo akka kijiban taate ufumatti harree hadarre jette jennaan ofittuu gabaabsiteeyya yookaan ofittuu suruurte ufumatti suruuraa deemuu ta'a jechuudha gama haqqii deebi'uuf barbaachisa. osoo duniyaa tanarra jiran osoo ruhiin nama keessa jirtu gama haqaa deemuun barbaachisaadha. Duuba obboleessa keenya yoo obboleettii teenya tanarraa isii tanarraa toobatan nasuuha toobaa qulqullii irraa argatu yoo dandeeyse hojii jiraachuu ni dandeessa. Yoo ammoo lubbuun teessi qeebaluu didde kadhiisus mirga qabda sin jenna. Kadhiisus mirga qabda sin jenna. Garuu cirdii isii naamusa isii hin balleeysini. ati numa tiisiifi yoo gadhiistillee kanaaf gadhiise jettee hin haasawin kabajasi jalaa hin balleeysin isin jenna. Wanni diinaggarraati itti baaste maarii haa ta'u jireenya achi boodaa ka isiisan tajaajilte haa ta'u waan san irraan deeffatiin isin jenna. Isin si khiyaanuun dhugaa sanuma waliin wanni olmaa'iin islaamaa warri jumhuuraa dubbatan irraa deeffatuu dhabu. Namticha jaartii isaa gumna dalayde je'ee rasuula irratti kassase ragaanis itti dhabame ragaa itti fiduu hin dandeenye ragaa nama afurii silaatti fidani gumna dalaguu isitti irratti ka argan ija isaaniitiin yoo ragaan sun dhabame ammoo xukumii waan biraati. Jara san rasuulli mulaacanaa abaarsa waan jedhantu jira abaarsi jidduu isaanitti godhamee adda baafaman. Horii kiyya hoo namtichi gaafsan jennaan horiin kee siif hin jiruu je'een kana daliila godhatan olumaa'in jechuudha. Kanaaf namtichi tana takka guutu dabalame bimastaxalla min farjiha. Gatii qaama isii kasaalaa sana halaal godhataniif mahariin kun tahaa jechuudha. Yoo silaa isiin ganna dhiisi ka jettu taate ganna dhiisoo ka jettu taate maharii sii dhiiftee deemuu qabdi sila akkasanitti. Maharii isiidhaa sii dhiiftee deemuu qabdi. Kanaaf tawakkala calallah rabbi irratti hirkadhu waan silaa isirraa fudhadha jettu san ofirraa dhiisii isiin jenna. Kana fakkaataa barumsa keenya karraa khayra keessa jiraadha isinin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Maca assalaam ila liqaa.
Maasha Allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Muhammad Waadoo rabbiin isinirraa jaalatu. Beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu. Nullee warra waan dhageerraa fayyadamu nu haa godhu. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummeessuutiin anfarhee aadam kutaa teeknika nuura hudaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة